Iyi ni radiyo nk'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaba byo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutukumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutukumira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'isatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze b'iradiyo ni ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga ingabo za leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo n'umurwi m23 umurwi mirongo ibiri na gatatu birabandanya gutana mu mitwe mu ngaruka z'iyo ngwano harimo isinzi ry'abanyagihugu bahungira mu gihugu hagati no mu bihugu bibanyi bya kongo nka uganda n'abakenyezi babandanya gukorerwa amabi kuri icyo kibazo cyo guhotera fasoni amakungu aramaze imyaka itari mike hado amakuru toki amabi akorerwa abigeme n'abagore mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo cyane cyane mu buseruko bw'icyo gihugu mbega ayo mabi akorerwa abapfasoni n'abigeme yoba ava kuki ibintu bituma ayo mabi abandanya kwiyongera n'ibihe mu kiganiro cyo munsi twari twatumiye umufasoni marie muzenze aba mu gisagara cya bunagana haranira ineza y'abafasoni umufasoni pauline wa mariya nawe nyine aba muri kivu ya ruguru ahanira agateka k'abafasoni ari gukorera amatelefone n'umufasoni muzenze ari mu rugendo ava ibonagaraje ivuyira telefoni zabo zisa n'izagoranye ariko ahari abagabo ntihagwa ibara twatumiye abandi banyekongo abanyamerika bafise uruhare rukomeye cyane rwose mu guhanira ineza y'abanyagihugu cyane cyane abanyekongo bo mu ntara y'umuseruko bwa kongo tukaba rero tusakanyamuneza ko kubamenyesha ko turi kumwe na emira muhizi akaba ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abanyamurenge mwiriwe neza emile muhize
mwiriwe neza mwiriwe murakomeye ngaho
turi amahoro rwose turakomeye ni byiza cyane rwose turi kumwe n'uwundi munyamerika w'umunyekongo wiri inshuti muri aho wiri
muri aho neza journaliste turakomeye turi ngaho turakomeye ni byiza cyane rwose nk'uko mwabyumvise uyu munsi twashaka cyane cyane kuvuga ku ku mabi abandanya gukorerwa fasoni ariko icyo kibazo turagica ku mayange na mwebwe icyo kibazo muragikurikirana ariko turabe tugaruka cyane cyane ku ikete ko tugufise ngaha emiri muhizi ikete mwanditse eka musa n'abanegura umurwi M23 mu kanya turaja kuri icyo kibazo ariko imbere yaho mutubwire kuri iryo tangazo ariko imbere yaho reka mu gihe cyo muvuze cyane cyane ku mabi akorerwa fasoni dutanguriye kuri mwebwe nyine emire muhizi ayo mabi yariyongereye cyane rwose kuva aho ingwano itanguriye amakuru muronka avuga iki cyane cyane kuri ibyo bitero eka no guhotera abafasoni bisa n'ibyongeye
murakoze kuduha ijambo umunyamakuru reka mbere na mbere yo kugira ngo dusubize ikibazo mwari mubajije nk'uko tubibona ko bihohoterwa rikorerwa abagore reka wenda mbanze niperezante cyangwa se nivuge umwirondoro wanjye yewe nitwa metero muhiziye nila nkaba nguriye mwavuze ko nguriye ariko hari mugenzi wanjye nk'iki ngewe ndi ndi umuyobozi wungirije utuyobora nkaba nitwa metere mundo nk'uko nari mbivuze utuyobora akitwa metere nyundo ah, ngamu Ah, utabashe kuboneka akaba ari nayo mpamvu itumye ngewe ari ngewe uza muri iki kiganiro kuko ah, namuhamagaye numva yagiye mu kazi Ah, ambwira ko ibyo mwambaza byose nabisubiza kubera ko iwe atabashe kuboneka Ah, nuko rero na- naje muri iki ngiki muri iki kiganiro naho rero icyo wari ubajije cya intambara n'abagore ukuntu zibasinzikaza mugani wa- w'ikirundi Ah, urabona ikibazo cy'abagore gitandukanye n'abagabo akenshi a- abagore bahura ni- n'ibizazane bitandukanye kandi mu ntambara basanga abagore ntibaba mu ntambara akenshi a- a- baba bibereye mu buzima busanzwe a, gukorera abana babo kwita ku miryango ariko noneho iyo intambara zibaye usanga bahunga muri uko guhunga a, birirwa birukanka birukanka n'abana akenshi kuko abagabo baba bagiye ku rugamba noneho ibibazo birebana n'inzara ibibazo birebana no kwambara ubusa ibe- ibibazo birebana no guhohoterwa byose bikorerwa abagore ni ukuvuga ngo ubu muri iyi periyode cyangwa se muri ibi bihe turimo ah, nubwo hari izo ntambara ku bagabo zirahariyerwa bapfa barapfa n'abakomereka bagakomereka ariko abagore usanga aribo zibabaza cyane kuko nibo bita ku miryango nta kibabaje gusumba kubona umubyeyi yiranywe n'umwana umwana atariye cyangwa se umwana yifuza kuryama akabura aho aryama umwana yifuza kugira icyo afata aka- akakibura kubera ko mwahunze intambara rero ah, mu by'ukuri ubu ngubu nubwo bavuga imirwano ba- ba- bamwe ba- ba- ba- batsinze kuri kuri- kuri uru ruhande abandi bisha abangaba kuri uru ruhande nanone no- n'aba n'aba bandi bapfuye na- na- barasiga abapfakazi abo bapfakazi basigarane n'imfubyi zabo usanga nanone bigarutse kuri ba bagore nibo ba- ba- ba- ba- bahura n'ibibazo biruta ah, i- kuko uwapfuye iyo barangije ake ariko noneho uyisigaye asigaranye abana yego asigaranye umuryango ariko kandi awusigaranye mu bibazo nta nawe usigaranye ngo ngo ngo awusigaranye bari mu mahoro yego me- Awusigaranye- ah, amaraporo yose yandikwa muri iki gihe mushyantahe mira muhizi arerekana ko abafasoni n'abigeme ari bo kenshi na kenshi usanga bagira intambamyi n'ingorane nyinshi cyane rwose bahohoterwa kurusha kurusha mbere cyane cyane mu iki gihe cy'ingwano reka n'umushiyantahe wibi ah, nshuti nawe nyine agira icyo avuze kuri icyo kibazo gihambaye ibibazo abafasoni bariko barahura navyo muri iki gihe mubibona gute byotorerwa umuti gute
Ah, urakoze cyane umunyamakuru Um, mu by'ukuri ibibazo abagore bahura nabyo eh, ndetse n'abana birumvikana ni abanyantege nke Eh, bashobora kugira ibibazo byo guhunga ba- ba- cyangwa se ntibagire umuvuduko mu guhunga nk'uko abagabo n'abasore babigenza ibyo birumvikana bashobora kwicwa eh, mu buryo bworoheje ariko yenda reka mvuge eh, nkosoreho gatoya hari icyo yari avuze ngo abagore ntabwo bajya bajya mu ntambara abagore eh, bayijyamo cyane kuko njyewe ndibuka yuko eh, amafamiye yacu menshi eh, yagiye yicwa n'abagore ndabyibuka nko muri mirongo icyenda na karindwi hari igitero um, cyari ki- cyari cy'interahamwe eh, na exfa ah, cyari kiyobowe n'umugore bitaga nyirarukundo U- uwo uwo yari ayoboye igitero cy'abagabo n'abagore n'abasore n'inkumi Eh, ndetse harimo n'abandi bagore benshi bafite udufuni bafite ubuhiri abo rero eh, mu by'ukuri bari abantu bari kuri front ba- bari bari imbere cyane mu rugamba bararwana bafata inkiri ba- bafata bafata udufuni bafata imipanga bakica abagore nabo rwose muri iki gihe bakanuye amaso ndetse uranumva ko atari no muri iki gihe kuko ubwo bwicanyi nabubonye muri mirongo icyenda na karindwi ubu rero hari igihe abagore bivanga mu ntambara rwose bakicwa ndetse cyane bitewe n'uko nabo bagiye ku rugamba ariko ntibivuze yuko hariho n'abaticwa eh, bagiye ku rugamba bakicwa gusa kubera ko ah, bagize intege nkeya ibyo rwose bibaho eh, biranababaje cyane eh, ndetse n'abana birababaje eh, u- ubwicanyi ubwo ari bwo bwose bwakorerwa eh, umuntu uwo ari we wese eh, dufite nk'abagore n'abana n'abagabo eh, ni bubi noneho iyo bigeze ku guhohotera yenda abagore eh, ibyo byaba ari ikindi kintu mu by'ukuri aba ari ibyaha nkorarugoma umuntu akomeje Yego.
gukora cyangwa itsinda runaka rikomeje gukora Eh, iki- iki- ikigaragara coco ni uko eh, naho nk'uko mubivuze abafasoni baba bafise uruhara mu ngwano batari ku bwinshi nk'uko abagabo bari usanga ibitigiri vyabo eh, ari vyo eh, ari binini eh, nuko kenshi na kenshi usanga eh, abagore baja ku rugamba atari benshi nk'uko abagabo baja ku rugamba Eh, reka ikibazo c'abafasoni n'ukuntu bariko barahohoterwa turakigarukako turabigarukako mu kanya kuko n'aba n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose bahava bahamagara eh, babonye ibyo twanditse ko uyu munsi twari gukora ku kibazo c'abafasoni ivyo bibazo eh, bashinga ntahe muraza gufasha kuvyishura kuko ni ibibazo musanzwe muzi ariko imbere yaho reka tubaze umushinga ntahe Emile Muhizi yasohoye aka itangazo ah, rivuga ko adashimishwa n'ibikorwa vy'umurwi M23 umurwi mirongo ine na gatatu nashaka mu twibutse ibiri muri iryo tangazo mushinga ntahe muhizi
Um, rero ibiri- ibikubiye muri iri tangazo ni uko bamaganye emuventuro kuba yarahagurukije intambara ariko tukayamagana dushingiye ko intambara zisa n'izindi zagiye zinyuraho twaciyemo n'ubundi twebwe ah, guhera mirongo icyenda na gatandatu intambara zose zabaye mu karere za- zitiriwe abanyamurenge cyane cyane izabaye muri congo noneho bamaze ku- kuzitira abanyamurenge akaba ari twebwe zigiraho ingaruka kurusha abandi kubera ko ah, abantu bose baba bumva ari twebwe bagombe kurusha abandi bantu Ah, noneho rero ni ukuvuga ngo ni i- icyo kintu nicyo cyaje gutuma twebwe dute- twibaza ngo ese izi ntambara ni ni izacu izi ntambara tuzifitemo uruhare izi ntambara tuzi- hari- hari icyo tu- tuzungukiramo dusanga intambara bakoresha izina ry'abanyamurenge izina ryacu ryabaye ikiraro cyo kugeza abandi ku byo bifuza ariko noneho twebwe duhinduka nyine ikiraro kuko ikiraro nicyo bakandagira gusa bakagisiga aho ngaho ari ikiraro cyo kwambukiraho Ah, bityo byaba ngombwa kikanasaza bakagihindura bagafata ikindi kiraro bagafata ibindi biti cyangwa se bagashyiraho ah, i- ibyuma rero dushingiye kuri iyo mpamvu twasanze emeventuwa igiye gutangira nanone yongeye kuvuga kugaruka ku karengane k'abanyamurenge ako karengane k'abanyamurenge rero ntabwo mu by'ukuri abanyamurenge tugomba kuba ikiraro cyuje wese kugira ngo aduce hejuru a- ashaka kugera ku nyungu ze ico kibazo tuzokibaza no mu ah, mu aka umuvugizi ah, w'umurwi M23 ariko muri iki gihe turafise n'umushinga ntahe wiri inshuti nawe nashaka agira ico avuze eh, ku kuntu mubona ivyo bitero by'umurwi M23 eh, wiri inshuti namwe murabona ko ivyo bitero vyoba ari bikabikoresha abanyamurenge nk'ikiraro
Mbo, ah, urakoze cyane ku bw'icyo kibazo cyiza Ah, ndabanza nkosoreho utuntu tubiri Ah, ndagira ngo ngire emire muhizi ko ah, aba abanyamurenge bose eh, ni abatutsi ariko abatutsi bose ntabwo ari abanyamurenge Ah, ziriya ntambara rero ntabwo uriya mutwe ntabwo uhagarariye abanyamurenge gusa uhagarariye abatutsi bose eh, bo muri Kongo nta nubwo ndi buvuge gusa ngo nabo mu burasirazuba bwa Kongo ahubwo uhagarariye abatutsi bose bo muri Kongo kuko ikibazo bafite ni kimwe eh, urwango bafitiwe ni rumwe ubwo rero ntabwo ari abanyamurenge gusa kuko abanyamurenge ni abantu baturuka mu misozi ya- ya mu- y'umurenge muri minembwe eh, muri ho plateau Ah, ariko abatutsi batuye henshi hashoboka muri kongo Eh, iryo zina rero ntiba- ntarifate gusa ku banyamurenge ahubwo yumve yuko ari umutwe rwose urwana urengera inyungu z'umututsi muri rusange Ah, icya kabiri nkosoraho ni uko ntabwo uriya mutwe ari wo wahagurukije eh, in- in- imirwano hariya muri kara karere ahubwo eh, leta ya kongo eh, ingabo zayo zifatanije n'indi mitwe yitwaje intwaro harimo n'umutwe eh, w'abanyamahanga witwa fdlr waturutse mu rwanda umaze gukora ibara nibo bishyize hamwe batangira kugaba ibitero kuri uriya mutwe wa m23 ubwo rero imirwano iratangira ibyo nari ngize ngo nkosoreho gatoya kuri ibyo birwa ari bibiri Ego.
ariko um, ngira nti uriya mutwe rwose ibyo urwanira birumvikana eh, ufite abatutsi uri kurengera bafitiwe urwango ruteye ubwoba kandi rudatangiye none rwatangiye kera cyane eh, independance ikimara kuboneka muri congo ubwo rero kuba barwana ni mu rwego rwo kugira ngo umututsi atazamarwaho burundu akibagirana ku ikarita ya eh, ya, ya- ya afurika burundu bikarangira yego akamarwaho iteka ryose nicyo cyatumye uyu munsi wa none uriya mutwa wa M23 urwana ikibazo Urwana.
gihambaye cyane rwose eh, umushantahe Emile Muhizi avuga ko abanyamurenge bariko bakoreshwa nk'ikiraro eh, akavuga ko iyo ntambara ari urumuri usombokeje mu gihe mwebwe muvuga ko u- reka igihugu cya kongo kitashyize mu ngiro amasezerano aricyo casomborokeje iyo ngwano mu kanya turagaruka kuri ibyo bibazo ariko imbere yaho reka duhe ijambo anselme umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika
amahoro ndabumva muri aho anselme muri hehe
ndabumva neza ijana ku ijana yego muri hehe ga anselme
ndi bubanza muri musigati mu burundi ni vyiza cane rwose muri iki kiganiro twari twateguye kuvuga cane cane ku kuntu abafasoni bahohoterwa ah, mu buseruko bwa kongo ivyo bikaba vyariyongeye aho ingwano itanguriye hagati y'ingabo za kongo n'umurwi m23 turi kumwe n'abandi bashinganaye kandi bari kuvuga ku kibazo gihambaye cane rwose ikibazo ah, c'abanyamurenge ah, bavuga ko badashigikiye ibitero vy'umurwi m23 murafise ikibazo murafise iciyumviro kuri ivyo bibazo bibiri
bo mu bisanzwe ni nk'impanuro kandi n'ubundi mvuga ko intambara nta nyungu yigera igana mu bisanzwe nimba umugwi wa M23 hariho abantu ubona baba bariko bararenganya ukavuga ngo uri kurwanira abo ni uko mbona ko iyi ntambara izohava itandukira n'akarere kuko rero umugasi ya kongo gusa iyo bamaze kuja mu bihugu vyo muri eyase bigomba kwiyoganiza ngo birundi kabagwanyi birwanye uwo mugwi bumva ko uca umengana ibintu bikaze mu bisanzwe intambara nta hantu ishika nimba ari M23 ifite ikibazo bayisabye ko yokwicara ku meza y'ibiganiro ku meza y'ibiganiro kwicara ku meza y'ibiganiro ibisigaye nta hantu na hamwe higera haba intambara ngo abakenyezi boroherwe igitsime n'abakenyezi burya mu bisanzwe burya intambara ikunda gukorwa n'abantu b'abagabo turaba no mu migwi usanga igwana nta bakenyezi usanga bagwiriyeyo ni ukuvuga umukenyezi usanga arabwa n'ibintu byinshi ibikorwa byinshi haba mu guhunga haba guhungana ibibondo haba guhungana ibitungwa usanga ariko akugwako n'amazi menshi cyane arengeje cyo gituma iyo ngwano kuri ari nka emutiyeni nuko atari umugwi umuntu yoshikira ngo agire ntabwo ushoboye gufata igihugu uciye mu ntambara igihugu gifatwa n'ibiganiro harabaye intambara nyinshi mu bihugu muri afurika na- na cyane cyane nta gihugu nta mugwi n'umwe wigeze ufata igihugu ari uko ukoresheje ingufu ntibyigera bikunda iyi none mpanuro nk'ubu iyo mituwa itanguje intambara muri kongo yiyumvira ko bizoherera nta n'ibiri kiratsinda yego inyunganizi yanjye yariyo murakoze murakoze anselme reka imbere y'uko abashingantahe turi kumwe bagira ico bavuze ku mpanuro mutanze reka duhe n'ijambo thomas
Murakoze- murakoze cyane kumpa ijambo Muri he gatoma?
Ni tomasi ndi umurundi ariko nsanzwe ntuye muri malawi Malawi.
ariko mvuka hafi y'umupaka na kongo kandi nakuriye muri kongo ariko ndi umurundi ni vyiza cane rwose duga ku ijambo ikibazo ciyumvire
Ya, hama ikibazo cya kongo eh, ni uko abantu batagitumbereza neza ntabwo ari ikibazo gitumbere mu byo kurenganya cyangwa n'ibindi ni ikibazo cy'akarere kubera ko eh, nko muri kongo hari amoko ashika amajana ane rero mu gihe muba ku majana ane ubwoko butazobwumva bworohewe nk'ubushize bari abafurero n'ababembe eh, mu bwoko butazoba butazoba bworohewe bufite ibyo burekarama bugaca butanguza ingwano muri kiriya gihugu biraboneka ko muri kiriya gihugu bazokwamba hari akajagari ikintu agomba kuvuga ariko nyamukuru si icyo ni iki kijyanye n'abavuga ngo emuventuro irwanira abatutsi bijya bintu barakwiye kubihindura ahubwo ikigo ko irwanira abanyekongo ariko ntidome ko ngo iri irwanira abatutsi nk'akarorero hariho eh, abanyarwanda cyangwa abavuga ikinyarwanda basanzwe baba muri kongo harimo mu bwoko bw'abahutu n'ubwoko bw'abatutsi urumutse ariko barwana abatutsi none byo naho ntiharwana abahutu akarere kazoca karera amaboko nk'uko uko tubona ko hari igihe usanga hari nka za operasiyo moja biyunga ngo agiye kurwanya za fdrr mva n'abahutu bamaze imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu bari hari muri kongo hari abana bahavukiwe n'abasore abandi n'inkumi bamwe bamaze no kuhabyara bavukiye hariya hantu none mubona igihe kudubasubiza muhira mubona bo mu yindi myaka atazora kubateza ikibazo kongo ahubwo bareke kujya hamwe cya kibazo cy'abahutu n'abatutsi bari muri kongo baje bakomoka mu rwanda leta ya kongo na leta y'u rwanda bakica bagatorika bagatora umuti ku kibazo cy'abariya abantu batarabyinga abantu batutsi cyangwa n'abahutu arabahabwa ubwenegihugu bwa kongo buhabwe mu moko yose abahutu cyangwa abanyarwanda kuko ubu abahutu bari kubara ibyo batutsi ariko barakora ibyo badukora nk'abiriya ibyo guca bagurangura ariko banyabato bagashyiramo presiyo nyinshi ariko igihe cy'abatutsi bagashyiramo akariro gake bijya bintu bikanyegeza ubwafu muri iyo jede gararake murakoze hama baraza kubunyisha ikibazo cyanjye cyane icyo murakoze murakoze toma mu kanya barakwishyura ariko reka batangwe bishyure ikibazo cyabajijwe na Anselme agira ati nyabuna nibaje mu biganiro eh, kuko igihe cyose batari mu biganiro intambara ntaco ishika ko a- akavuga kandi ko mu gihe intambara ibandanya abakenyezi ariho bahabone- bahabonera amarushwa akomeye cyane rwose eh, mushigantahe Emile Muhizi Eh, Anselme aravuze ko ibiganiro ah, atawobica ku ruhande ari byo ngirakamaro mu byerekeye imigambi yo kugaru- yo kugarukana amahoro muri iyo ntara mu bivuga ku iki Ah, ibiganiro nibyo byari ngombwa ariko noneho mbere yo kugera ku biganiro reka tuvuge kuri ibibazo bibiri mugenzi wacu yari avuze bibiri noneho bihurirane n'iki kibazo cy'ibiganiro mugenzi wacu wa anselme nawe a- asozerejeho abaza ntabwo muri kongo twebwe twemera ko intambara zihari ari iz'abatutsi yego abanyamurenge ni abatutsi kandi abatutsi bose si abanyamurenge icyo ndacyemera ariko kandi baba ari abanyamurenge baba ari abatutsi bose muri rusange nta muntu ufite inyungu muri izi ntambara za M23 ntitwanatumye M23 kuturwanira Makenga yari umusirikare wari mu gisirikare cya Kongo atuje afite ayobora ndetse muri Sud Kivu iwacu u Rwanda ruramuhamagaza kuza mu Rwanda anyura mu Rwanda aza gushinga M23 mu gihe Ntaganda na na na na na na- na- na- na Nkunda bari bama- bari bamaze gusaka batandukanye kandi batandukanyijwe nanone n'ababatutsi bavugwa ko aribo tu- ba- ba- bagiye kurwanira makenga uyu munsi arasaba gusubira ngo ngo ngo bajye mu biganiro ngo yemerwe yemerwe ha- muri wa mwanya n'ubundi yari arimo kandi yarawikuyemo wenyine kubwo igihugu kibanye kitari igihugu cya kongo cyamuvanyemo rero niyo nkunga nta mpamvu n'imwe yo kwibeshya ngo bajye bahora batubeshya baduce muri humye batubwire ngo ngo ko bararwanira ngo ngo impamvu y'abatutsi aba batutsi nibo batwishe iwacu nibo basenye iwacu abatutsi ba- bakubiye mu cyo bita ah, rege tabara bavuye mu rwanda nibo bategetswe na leta y'u rwanda gusenya iwacu bafashije mayimayi kuko mayimayi twari duturanye imyaka yose kuva muri mirongo itandatu kugeza muri uyu munsi wa none ntibashoboraga kugira icyo badutwara ariko eh, mushigantahe Emile eh, Muhizi ah, ayo makuru y'uko betabara yatumwe n'u Rwanda nta na hamwe yanditse kandi nta na hamwe yemewe u Rwanda ntiruvyemera eka n'abaretabara nabo nyene ivyo bintu ntavyo baremeza
Oh, ni uko gusa uyu munsi ntazanye raporo igaragaza aho binjiriye bava mu rwanda ndetse na, na komisiyo y'amatora ivuga ko foroderezema ngo ba, bafashe amakarite y'itora yo, yo muri kongo noneho ngo bazamuka ruguru iyo ndabifite raporo nk'icyenda ndaza kuyiguheza mu by'ukuri Ego, reka ya, du- ya, ya onu ivuga ko n'igitabara yaciye mu rwanda i- ibona i- ubufasha ubufasha mu rwanda iyi iwacu ibyo byakoze abatutsi noneho uyu munsi rero abo batutsi barashaka kuvuga ngo ba- hari koze y'abatutsi ihari nta koze n'imwe y'abatutsi ku isi yose ibaho hari abatutsi b'abarundi bafite ibyo basa- ba- ba- basaba ku leta yabo y'u Burundi abatutsi bo mu rwanda bafite ibyo basaba leta yabo y'u rwanda abatutsi b'abanyekongo bafite ibyo basaba leta yabo ya- ya- ya kongo rero kagame ntabwo ari ari perezida w'abatutsi ku buryo twese tugomba kumva ko abatutsi twese tugomba kugira kugira koze imwe ikibigaragaza rero ni uko iyo havutse ikibazo cya- cya- cya- nk'iyi M23 bahita bayisubiza n'iki na FD na FDL kuki Ego.
abatutsi b'abanyekongo aribo baza ku- kuvuga ibibazo bya- by'abanyarwanda biri interene bya FDL na- na- n'interahamwe n'iki reka reka n'icyo kibazo mushiyantahe eh, Emile Muhizi tuki- tukibaze eh, Willy Nshuti eh, Anselme yavuze ati eka ibyo bagira byose ingwano zizobandanya zizorangira ariko amaherero n'ibiganiro ibiganiro akaba avuga ko ari byo zibashirwa imbere kugira ngo bitore inyishu z'ibibazo byose by'umutekano muke uhari muri iryo ntara eh, izo mpanuro za Anselme mu zivuga kwiki
urakoze cyane anselme ibintu avuga nibyo cyane ndetse nta nubwo rwose dushobora kubirwanya kuko na M23 uyu munsi wa none nibyo ikomeje kurangaza imbere irashaka ibiganiro gusa ibiganiro byagiye bibaho inshuro nyinshi leta ya kongo ishaka kubahiriza amasezerano bakabyanga gusa bakabyemera ariko ntibabishyire mu bikorwa ubwo ariko nanone uko batabishyira mu bikorwa ari nako abatutsi bakomeje kugirira akarengane muri kariya karere ubwo rero ntabwo wategereza amasezerano igihe azuzurira nk'utegereje kugaruka kwa yesu abatutsi bashyira bakamarirwa ku icumu ariko n'ubundi emuventura uyu munsi wa none iravuga iti mureke tujye mu biganiro uko irwanye iravuga iti twe nta gahunda dufite yo gufata kongo ahubwo turashaka ngo leta ya kiseketi ize tuganire tujye ku meza y'ibiganiro tugire ibyo twumvikana tubasabe kubahiriza amasezerano twagiranye ubwo rero navuga nti anserume wumve yuko n'ubundi uriya mutwe udafite gahunda yo gufata kongo ahubwo urashaka ibiganiro turasaba perezida kiseketi ngo yemere aganire nabo hanyuma imirwano ihagarare kubera ko rero muhire muhizi hari ikintu avuze emile muhizi hari ikintu avuze gikomeye cyane kiranantangaje bikomeye kubera ko abatutsi bafite koze yo kurwanira ngewe journaliste icyo nakubwira cyo ni uko ndi survivor ndi survivor w'ibitero bikomeye byagiye bigabwa n'umutwe wa fdr uri gufatanya na leta ya kongo uyu munsi wa none kurwanya uriya mutwe baratwishe igihe kirekire bigeze badusanga muri kongo bica benshi mu duce tugiye dutandukanye muri za mirongo icyenda na gatandatu icyenda karindwi duhungira mu rwanda muri mirongo icyenda na karindwi bica ibihumbi n'ibihumbi mu nkambi z'impunzi uyu munsi wa none dufite abapfakazi dufite imfubyi dufite abantu babaye traumatize kubera ibitero byagiye bigabwa n'uriya mutwe waturutse mu rwanda umaze gukora ibara ryo kumera amaraso y'abanyarwanda uyu munsi wa none dufite ibibazo bigiye bitandukanye nayo mpamvu uyu munsi wa none ndi muri amerika turi kumwe n'indi miryango igiye itandukanye ntabwo twifuzaga kuza mu mahanga twashaka kuba mu gihugu cyacu
uri inshuti uciye ubandanya ku kibazo cabajijwe na toma avuga ati nyabuna umurwi wose ugwana ukwiye kugwana witira ko ugwanira abanyekongo bose atagwanira ubwoko bumwe aho hoho muhavuga kwi
urakoze cyane ndongera nibutse ko M23 ifite gahunda nziza yo kugarura amahoro muri congo biciye mu biganiro ntabwo urwanira abatutsi gusa nubwo abatutsi aribo bamerewe nabi ni ukuvuga ngo ko emuventura ibu igize amahirwe muri congo hose buri muturage wese w'umunyekongo yagira umutekano akagira uburenganzira bungana n'ubw'undi buri bwoko bwose bwagira uburenganzira bungana n'ubw'abandi ariko uyu munsi wa none abatutsi nibo bari tagetedi uyu munsi wa none nibo bunamiwe n'inkota niyo mpamvu bahagurutse ngo barengere ubwoko bwunamiwe n'inkota ndetse na guverinoma nayo ubwayo ivuga iti nimwice abo bantu nimubatake nimubavane muri muri congo mubasubize iwabo mu rwanda kandi mu rwanda ntabwo ari iwacu iwacu ni muri congo niyo mpamvu uriya mutwe uvuga uti turarwanira abanyekongo bose ngo bagire amahoro ariko by'umwihariko abatutsi kuko nibo bunamiwe n'inkota uyu munsi wa none egome emile muhinzi namwe mugire icyo muvuze ku mpanuro zatanzwe na toma avuga ati nyabuna umurwi wose woba urwanya ubutegetsi wowe ukwiye kurwana witira ko urwanira abanyekongo bose aho kuvuga ngo abatutsi cyangwa abahutu
iyo niyo mpamvu twebwe yatumye twandikira itangazo twanditse ku itariki makumyabiri ni uko mu matangazo yabo bavuze ko bagiye kurwanira abatutsi ndetse n'abanyamurenge barenganira hariya hantu mu by'ukuri abanyamurenge bararengana abatutsi bose bararengana ariko kandi abatutsi ntabwo ari bo bonyine barengana hariya muri kiriya gihugu hariho n'abandi barengana abo bose barengana bakagombye habaye ibiganiro hagashakishwa uburyo ariko twebwe twagize ibyago rcd nicyo kimwe nawe hagurutse ugiye kurwanira abatutsi no muri esenike cndp nayo ni uko nguko ni ukuvuga ngo iyo havuye kimwe u rwanda ruhita rutegura ikindi nicyo kibazo duhura nacyo kandi twamara tukacyitabira tukabyita ko ari cy'abatutsi none ugasanga uriya anselme yavuze ati na tomasi bati intambara ntabwo zigira icyo zigeraho ntabwo zigira twebwe iwacu harasenyutse kubera izo ntambara no muri noru kivu harasenyutse kubera intambara iza cndp iza emuventi ya mbere n'iya kabiri n'iyihariye uyu munsi wa none nta na kimwe gishobora kugerwaho kubera intambara kubera amasasu ariko habaye ibiganiro abantu bashobora kumvikana ibyo batumvikanyeho noneho leta nayo bakabisaba leta gushyiraho orudire gufata gahunda zayo na resiponsabirite zayo igakingira abaturage buriya abantu bose ntibagomba gukundana tugomba kubana twubahanye gusa ariko utubasha amategeko leta ikamushyiraho igitutu akayubaha ushaka no kudashaka ariko rero ibintu bya fdr biza bite ku banyekongo b'abatutsi ibintu bya fdr njewe uyu mugabo wiri nuko ntazi irindi zina ryiwe wenda cyangwa ntiyananyibwe ngo amubwire ngo aturutse hehe nimba ari umunyekongo muri noro nta hantu na hamwe nta hantu na hamwe twakagombye guhurira na fdr uko tubyutse fdr uko tugiye gutera intambara bagiye gutera intambara bakazanamo intambara za fdr na za twirwaneho n'ibindi ibyo bintu izo ntambara ntabwo ari izacu ntabwo turi abatutsi no kurwanira ibibazo byose by'akarere cyangwa se byo kurwanisha mu bibazo by'akarere nuko njye niko nabivugaho tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise jean claude mwiriwe neza
ntari cyane murihiga jean claude
yandi mu burundi mu burundi akandi kazina ninde
ni mani irambona mani irambona duga ku ijambo ikibazo icyiyumviro turiko tuvuga cyane cyane twariko tuvuga ku bafasoni muri kongo bahohoterwa mu buseruko bwa kongo ariko turiko turavuga kandi no uh, ku kibazo uh, ca m23 n'abanyamurenge bavuga ko bamwe bamwe bavuga ko badashyigikiye uyo murwi n'ibitero vyawo reka tugutega amatwi ikibazo icyiyumviro
ariko jewe wakame novuga ntabizi icyo kibazo ariko ndakorera n'icyiyumviro mu bisanzwe intambara turi kubera muri kongo novuga ko turi mu kazi zigira ingaruka ku karere kose hanyuma ikibazo kubera iki kongo itemera niba nariko ndumviriza kuri kuri ibyo mwariko abatumire bariko baravuga yuko emupensi wayo bayivuga ko urwanira abatutsi ega nabyo ku bwanjye numva umenga nta kosa ririmo niba emupensi wa yisiriyemo abatutsi bakaba bavuga bati turarenganywa numva icyangombwa ari uko leta ya kongo yategereza kubumviriza ikumviriza ibyo basaba hanyuma ikajya mu biganiro rero ikibazo sinzi niba muri abo batumire numvise neza sinumvise neza ko hoba hoba harimwo uwo baserukira leta ya kongo sinzi ko mubanza mukamu muto kwisohokera mbandanye nta urimo mugabo ikibazo mwabajije barashobora kucishura nimwaba mufise ikindi kibazo mu kibazo mu kanya gato nimwaba mufise ikindi cyiyumviro mugishikirize ariko ntariko ndabandanya mvuga nti mbega kongo ubwa mbere hoho boba bemera yuko ubwo bwoko bw'abatutsi bubaho muri kongo kuko ndiko ndumva ikibazo kihari ni icy'uko kongo itemera abo bantu bagize mugenzi wa ko ari abanyagihugu ba kongo nicyo kibazo numva gihari kinatuma bigorana ko bumvikana hanyuma imbandanje kubera akanya ari na gato kugira nkoreshe umwanya nagira nterere icyiyumviro na cyane cyane kuri kijya kibazo kivugwa ku gisirikare cy'akarere ngo kizoza kurwanya iyo mizi niba leta ya kongo itagiye hamwe n'abo bantu barwana cyangwa iyo mizi irwana ngo bumvikane ku gutera iyo ntambara n'icyo gisirikare ntacyo kizoshyiza ko kuko ikizokwama muri kongo kandi abo banyagihugu ba kongo bo bazokwama bashaka kurwanira ibyo barwanira nyine rero nk'intererano numva ko leta ya kongo ikwiye kujya hamwe isa nk'abandi bose bakwiye kuyihimiriza cyane cyane utwaye igihugu cya kongo akemera kujya hamwe n'abo bantu barwana akumviriza ibyo basaba bakaraba ibyo bashobora kumvikana biciye mu mahoro badasize mu gisirikare Murakoze.
Kuko mu by'ukuri igisirikare cy'akarere ntikizokwama muri kongo kandi ntikizoshobora gutorera umuti ibibazo bya kongo murakoze jean claude reka ibibazo byawe bibiri n'intererano tubibaze emile muhizi agire icyo abivuze ko ah, muravuze ko ah, ah, umurwi m23 umurwi mirongo irindwi na gatatu ukwiye kumvirizwa eh, mukaba kandi muwaje n'ikindi kibazo cyo kumenya niba kongo kuko yemera ko ah, M23 abanyamurenge nabo nyine ari abanyekongo eh, intererano turayigaruka ko duga ku ijambo umushikantahe Emile muhizi kuri ibyo bibazo
urakoze kumva emuventuruwa mu by'ukuri nta nta muntu ushobora kubyanga ariko ikibazo ni uko iyo leta ibumvishe ika- ikabaheza umwanya yivana muri re- muri ya leta makenguri yayivanyemo ntawe umukuyemo yikuyemo ni- yari umuyobozi muri sida yivanamo wenyine noneho yivanamo wenyine kubera izihe mpamvu izo mpa- none se umuntu wa- yakwivana ahantu ntawe umwirukanye nta n'ikibazo yagize yarangiza akaza gu- kurwana ngo ngo bamwemere yewe numva iyo ngiyo ari contradiction iyo byibura avuga ngo baranyirukanye mu gisirikare banze kunyakira banze kunyendegera icyo cyari kumvikana ariko noneho niwe wenyine wijyanye ku bu- ku butumire bwa leta y'u rwanda icyo ngicyo ndakizi neza kandi ngifitiye n'ibihano icya kabiri kuvuga ko abanyekongo b'abatutsi bemerwa ye habaho impamvu zimwe na rimwe rimwe na rimwe bakagaragaza ko batatwemera ariko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani Kab- kabira w'umusaza yirukanye abanyarwanda bamufashije kugera ku butegetsi ababwira ati ubutegetsi nabufashe asigaye ndabashimira mutahe ba bantu batashye bashatse kugarukana n'abasirikare bose b'abatutsi a- n'abanyamurenge bose ba- ba- na- n'abavuga Ikinyar- ikinyarwanda hafi ya bose ab- abavuga ururimi rwo kumera nk'ikinyarwanda bose ngo babazane mu rwanda abasirikare bo mu bwoko bw'abanyamurenge barabyanga basigara mu- basigara mu gihugu ariko abanyepolitike bacu abari bo bava mu gihugu baraza bageze kuri goma basanga u rwanda rwateye rwa- rwateye rwateye kongo rwafashe goma rufata n'ubukavu ariko baburi baburi baburi izina babura ni- n'izina bi- baha iyo ntambara banga no kuyitangaza yamaze iminsi ibiri igera kuri itatu nta- bataravuga ni- ni- n'uwateye n'uwafashe iyo migi yombi kandi ni imijyi minini pe muri kongo noneho bahamagara bene wacu nibo baba ngaba baruberwa na ba- na ba nyarugabo baraza bemera ko aribo bateye igihugu None uko kwemera ko aribo bateye igihugu umwe nyarugabo yari vise perez- ya- ya- yari sekere- yari yari yari directeur particulier wa president Niko- niwe wari wa- wari direcab wa wa wa, wa, wa president noneho na- na karaha ya- yari yari yari yari ministre w'ububanyi n'amahanga wa Kongo ruberwa yari directeur nawe muri iyo muri iyo ministeri y'ububanyi n'amahanga aho ab- twari dufite visi guverineri twari dufite u- u- ukuriye ah, umujyi wa bukavu abo bose bari abanyamurenge twari dufite hehe n'akanyamuhanga hehe kuri goma wari ukuriye a- a- a- ayo ayo maprovensi ibyo byose twabivuyeho twebwe twenyine turabyiyambura tumaze kubyiyambura noneho duheza urwaho abashakaga noneho abari barabuze aho baduturuka Nuko mu- mu- mu moko yose usanga hariho inzangano zigenda zivuka zi- rimwe na rimwe zo gupingana iri- ubundi zo- zo- zo kurwana n'amashari ibintu nk'ibyo iyo ishyari rije bakabura aho babihera noneho rero baba babonye aho babihera baravuga Yego.
ati rero n'ubundi ba bantu bari abanyarwanda kuko n'ubundi twarababwiraga ko ari abanyarwanda ni gute twirukanwe abasirikare b'u rwanda na- na- n'abameriseneri baje kudufasha noneho n'abanyamurenge bakaba bagiyemo noneho akaba aribo biyitirira ko aribo bagiye gutera iyi ntambara Yego.
aribo ba- aribo bafashe kongo aribo ndabona bafashe akanya Goma, ari gatoya Bukavu.
umushikantahe Emile muhizi eh, intererano ya jean claude turayigaruka ko ariko nashaka n'umushikantahe wiri inshuti agira icyo avuze ku byashikirijwe na jean claude avuga ko ah, m23 ikwiye kumvirizwa na leta ya kongo duga ku ijambo eh, aka- mugire n'icyo muvuze kandi eh, ku kibazo eh, c'ubwoko abavuga ati mbega none abanyamurenge M23 baremerwa nk'abanyekongo muri kongo icyo kibazo cyo kwishyura uwo muri leta ariko navuze ko mwese muza kugerageza kugira icyo mukivuze ko duga ku ijambo
Ah, biranyoroheye cyane fred biranyoroheye cyane gusubiza icyo kibazo nubwo ntari ah, u- umu government official Ah, biratworoheye cyane kuko turasoma turumva tu- twumva amadisikuru agiye atandukanye Ah, ahagana mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane leta ya kongo yagaragaje ko itemera ko abatutsi ari abanyekongo ndabivuga mpereye ku magambo yavuzwe eh, n'umuvugizi wa leta ya kiriya gihugu witwa patrick muyaya ah, aho yagaragaje ko abantu bafite amasura amasura de fasiyese zisa eh, n'iz'abasore bari kurwanira eh, muri M23 bidashoboka ko baba abakongomani de fasiyese aranavuga ati igihe kirageze ngo abo bantu basa batyo bafite amasura asa atyo eh, bita abakongomani dushireho iherezo kuri ibyo bintu tuba- tubivaneho burundu be kuzongera kuba abakongomani iteka ryose yarabivuze patrick muyaya kandi burya ah, spokesperson wa, wa, wa perezida wa repubulika ni nk'aho aba ari kuvuga intekerezo za perezida wa repubulika Eh, sina- nta nubwo byari bwo bwa mbere eh, kabira pere yigeze agaraga abwira abaturage ba kongo by'umwihariko abo muri nord kivu arababwira ati bagerageze birwaneho bafate imipanga bafate inkota ziri tradisiyoneri n'iziri moderne hanyuma bivugane umututsi kugira ngo umututsi ataza- atazigera abategeka asubire iwabo mu rwanda ntabwo ari ibyo gusa eh, aba abajurnaliste benshi bo muri Kongo nk'uwitwa nk'uwitwa eh, Kimpele eh, Kimpele yigeze avuga no mu minsi ishize yarabivuze aravuga ngo il n'y a pas de tutsi congolais abajurnaliste benshi benshi bo muri Kongo bahora babivuga ndetse n'aba government officials bahora bagaragaza yuko nta batutsi bigeze babaho b'abanyekongo nyamara turi abanyekongo tutabiheshejwe n'igihugu runaka tubiheshejwe n'uko ariho twisanze ariho ba sogokuruza babaga kuva kera imipaka yadukatiweho du- duhita twibona mu cya- mu cyitwa kongo ubu uyu munsi Reka wa mbe- none bi- cyahoze ari ubwami bw'u Rwa- bw'u rwanda kera ubwo rero turi abanyekongo ariko leta irabihakana Eh, ndongera mvuge kuri iki kintu muhizi ya- avuze ikintu gikomeye cyane ariko kirambabaje aravuze ngo mbese umututsi ahura hehe na fdr ni ukuri reka nkubwire muhizi birashoboka ko wowe umunyamurenge wowe waturutse muri ya misozi ya ho plateau ntawe uhurira na fdr twebwe yatugizeho ingaruka twebwe abo muri nord yatugizeho ingaruka zikomeye cyane yaratwishe ibihe byinshi bifatika yatuvanye muri congo idushishubikanyije itugeza mu rwanda tugeze mu rwanda iraza yica ibihumbi byinshi ndagira ngo nkumenyeshe ko mu kwezi kwa munani mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi no mu kwezi kwa cumi na kabiri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi fdr yishe abantu barenga ibihumbi bibiri ibyo bintu ntabwo tuzabyibagirwa isubiye muri kongo ikomeza guhitana imiryango yacu igiye itandukanye na mbere y'uko tuza mu rwanda yari imaze guhitana benshi mu Yego, me- turere mushe eh, ntahe- tugiye dutandukanye twa kongo Ndabura Rero akanya- nkubwira ko dufite aho duhurira na leta y'u rwanda kandi wowe kubera ko waje inaha muri aya mahanga ufite icyo upfa na leta y'u rwanda niyo mpamvu uhora uyishyira mu majwi noneho ugashaka byose kubihuza ndagira ngo nkubwire ko rwose fdr yaduteye ibikomere n'iyo munsi wa none yacyakomeje kubidutera egome reka uh, wiri uh, ikibazo cerekeye impanuro zatanzwe na n'umunywanyi wacu turazigaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika frederic muriwe neza Mwebwe, muri aho frederic ni intore muri hehe ga frederic alo alo wi muratwumva
ndabumva neza akandi kazina ninde
nitwa ntirampeba ntirampeba muri hehe ga ntirampeba
ibugendana mu burundi ni byiza Province cyane ya Gitega.
murafite ikibazo murafite icyumviro mushaka kuvuga ku kibazo cy'abafasoni bahohoterwa muri mu buseko bwa congo reka mukavuga no ku ico kibazo kindi turiko turavuga cerekeye uh, murwi m23 nu- n'ico abanywanyi bavuga ko emile muhizi na wiri inshuti twatumiye tugakwijamo
egome kaniniya je ngomba nshimikiye ko ubu muhari emuvenitowa kuko biraboneka neza ko abawugize n'imiburiburi bamaze imyaka myinshi mu ishyamba barafite ideoloji yo kwikukira niko twobyita rero ku bwiyumvo ndabona yuko umenga ku by'ukuri ikibazo ntigishingiye ko boba ari abatutsi cyangwa boba ari abanyarwanda babimukira muri kongo ahubwo ni ibintu nyine ngira ngo bishobora kuba bitaboneka ngira ngo nk'uko tubyumva politike mu babivuga ngo bihutira amabuye y'agaciro rero kuvuga yuko baba atari abatutsi bo muri kongo biragoye byo byo ibyo ni bya bindi by'amapolitiki baba badashaka kuresolva porobuleme ziba zihari kuko ubu ikibazo murabona kiri kiriko kirafata akarere kose urabona u rwanda rwitwaza ngo fdr ishyigikiwe na leta ya kongo leta ya kongo nayo ngo ishyigikiwe na milton truwa ibyo byose biguma biba ingorane ziguma zigaruka hehe kwa ba bapfasoni bacu bashiki bacu baguma bagira ingorane nabo murabizi naho bavuga ngo naho bavuga ngo saba abakongomani gusa nabo muri dare peyi de gararake abakobwa bose bo muri peyi de gararake burya nta jambo bafise ntibashobora gutegeka abagabo babo cyangwa abasaza babo nibo ingorane ziguma zigarukako rero ikintu navuga ndashaka kubaza nk'abo batumire bacu esike bariko barihweza barabona yuko kongo itazotera isambuka hamwe usanga aba batutsi bariko barirevolta bagize igihugu cabo kirende panda o kongo sino ndabona abakinshasa bobo ntibariko barabitahura nk'ubu uye eta militaire bashize muri nord kivu mbona umenga ntakiriko irafasha ahubwo iriko iraksantua ikibazo icyo kiba- ikibazo cyawe eh, mushene Fra- eh, frederic turakigaruka ko mu kanya reka tubanze duhe ijambo wundi munywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika
murakoze murakoze muratwumva alo turabumva Ya, tu- twibutse akazina kawe
Alo?
akazina kawe ninde
Ah, ah, izina ryanjye ni janvier janvier nde Ah, janvier niyo nsaba nkuye grand rapids michigan Eh, okay muri muri michigan eh, eh, igisagara cyitwa gute rapid grand Rap- Grand rapids grand rapid yeah.
muri michigan tuga ku ijambo kibazo cy'imviro turafite abatumire ngaha abanyekongo abanyamerika abangaha muri leta z'ubumwe za amerika bariko bavuga cyane cyane ku byerekeye ibibazo by'abafasoni eka n'ibibazo vyo mu rwi m23 tuga ku ijambo ikibazo cy'imviro aha murakoze cyane ntekereza yuko ikibazo cya emuventura mbere na mbere ntekereza yuko kishegedi yakagombye kuba azi neza ah, amavu n'amavuko y'abo ngabo yita abanyarwanda impamvu bari muri congo kuko ntekereza ko ari ikibazo cyo kutamenya amateka ndetse na geography kuko ntabwo hari abantu ah, bavanywe mu rwanda ngo ba- bavanywe mu rwanda batereke muri congo muri congo urugero nkanjye papa sogokuru bavukiye muri congo ariko bitwa abanyarwanda ni gute nakwitwa umunyarwanda kandi ndi umukondo naravukiyeyo bakavukirayo Ah, bitwa bak- abanyarwanda bitewe n'ururimi kandi muri congo hose ntabwo bavuga ururimi rumwe hari aba- hari abavuga indimi zitandukanye ntabwo bivuze yuko bose bagiye bava mu bihugu bitandukanye oya abenshi bavuga igifaransa ntabwo bivuze ko ari abafaransa ntabwo bivuze yuko kuba ururimi rwa disitingi ngo rwe avuka hehe ngo ni umu afitiye nasiyonalite ah ah niba avuga ikinyarwanda ntabwo bivuze yuko ari umunyarwanda ntekereza yuko ah, kugira ikibazo gikemuke agomba kubanza akamenya emventura irwanira iki niba irwanira ub- ah, ubwigenge ndetse no gushyira uki- kwishyira ukizana kw'abanyagihugu ubwabo bavuka mu gihugu ngo ni uko bavuga ikinyarwanda ntabwo nteke agomba ku- gu- kureka buri wese akav- akavuga ururimi yiyumvamo kandi ari mu gihugu cye ndagira ngo mbwire ko Ego.
napolo bonaparte yavukiye ajaccio ah, muri mirongo itandatu n'icyenda ariko mbere y'imyaka ibiri icyo kigo cyari icy'abataliyani ntabwo bagiye bamwita umutaliyani ah, ah, yari umufaransa kandi yagiriye akamaro abafaransa twese tuzi
ikibazo cyiza ah, mushenhahe eh, janvier reka duhe ijambo eh, emile muhizi atangura avuge ku kibazo cyabajijwe na frederica agira ati ubwo iki gihugu cya kongo ntikizohava kigaburwamwo kubiri ugasanga hariho intara yagiye mu kanya gatoya Ah.
akanya karihuta hanyuma duhe ijambo uri inshuti Ara- Duhe ku ijambo.
arakoze mwene data ah, frederic kuba yabaje icyo kibazo kuba bombi izacikamo cyangwa nticikemo nta nta ruhare umututsi cyangwa se umunyamurenge yakagombye kubigiramo byakagombye kuba biri muri rusange rw'abanyekongo bose kuko umututsi ntatuye wenyine cyangwa se umunyamurenge ntatuye wenyine kuko aho dutuye duturanye n'andi moko yose tubana ayo moko yose tubana ni ukuvuga ngo niba bagiye gucamwo n'ubundi tuzakomeza tubane n'ayo moko ni ukuvuga ngo icyo ngicyo ntabwo cyari ikibazo cya M23 cyangwa se i- ni cyari ikibazo cyo kwigirwa muri Kongo yose muri rusange noneho rero mpite mbihuza n'ikibazo cya janvier uvuga ko M23 ngo ni ukureba ngo ikirwanira ah, ari nacyo kiri busubize ikibazo cya mwene data wavuze ngo ngo njyewe navuye mu rwanda mfite ngo- ngo ngo ikibazo iyo umuntu aba- ab- avuze ikibazo igisubizo asubiza atangira gushakisha hirya no hino nta kibazo na- navuye mu rwanda mfite kandi niba gifite ukitubwire icyo kibazo ki- kimenyekane noneho kivuge ko hari ikosa naje nakoreye mu rwanda wenda bampiga kuba amakosa nari nakoze noneho nkaba ndimo kubijimuraho icyo ngicyo ntacyabayeho rero amakosa ibyo M23 ija- iharanira nibyo RCD yaharaniye nibyo CNDP yaharaniye byose ni bimwe niyo FDLR ni abatutsi ni abanyamurenge ni ibiki ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo noneho rero ugasanga aribyo bishaka kugaruka ku gitekerezo cyo kuvuga ngo baracamo igihugu Nu- iyo bageze iriya hari aho nasanze mu- muri mu- muri gahunda za za- za- za CNDP kuko njyewe nakoraga icyo gihe mu ruhengeri bari bafite icyo bita le la- le pays de volcan kera ba- bari bararangije gutora n'izina le pays de volcan ko ariyo yitwa iriya iriya kivu barangije kwikukira kandi mu by'ukuri atari ata- atari byo bigendere noneho nkaba nibaza uyu mwene data umbwira ko ah, ngo ikibazo ari icy'abatutsi kandi mu rwanda hari ikibazo ngo twa- tu- tu- twari bafite nkunda ko yari ayoboye ko ko yari ayoboye cndp kandi twese tumuri inyuma abanyamurenge n'abatutsi bose muri rusange ndetse n'abandi banyekongo bo- bo- bo- ba- ba- ba- bandi moko uwo nkunda afungiwe iki mu rwanda cyangwa se ko ari umunyekongo nibwo utafungirwa mu rwanda Ni- rero ni- aho ngaho niho tugomba gukora ubushishozi tukaba tureba i- impamvu zi- zitera ikintu impamvu ya M23 niyo mpamvu ya RCD niyo mpamvu ya CNDP Ego, kandi ibyo reka- byose biva hehe biva mu Rwanda ibyo Reka- byose rero tugomba kwiga tukamenya ikigenderewe icyo ari cyo ntabwo badusha ntabwo u Rwanda ruzategura intambara zo kudushakira igihugu twebwe ahubwo abanyekongo ubwabo tubonye ko ari ngombwa ko du- ducamo igihugu twakagombye kubicamo ariko tudaturutse mu Rwanda kubera impamvu z'igihugu cy'u Rwanda arizo zizi Eh, ngizi twibu- tugaca z'intambara zida- zida- zidashira twibutse ko u rwanda ruhakana eh, ibyo birego muvuga ko ari rwo rufasha eh, M23 gufata izo ntara muri ko muravuga ariko reka duhe n'ijambo wiri inshuti inshuti eh, frederic yabaje ati mbega igihugu cya kongo ntikizohava kigaburwamwo kubiri duga ku ijambo Ah, ibyo ntekereza ko bidashoboka ah, kubera ko ah, niba mwarabikurikiranye neza frederic ah, urasanga M23 ah, mu ntumbero ifite mu ndoto zayo mu- mu nyota ifite eh, ntabwo ari ukwigarurira uturere Ndabi- ndatanga nk'urugero mu minsi yashize mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane eh, murabona yuko hari ibitero byagiye bigabwa bakigarurira uturere ariko bakabwira leta ya kongo bati kubera ko tudafite gahunda yo kwigarurira uturere cyangwa se gufata nord kivu cyangwa se gufata leta ya kongo nk'uko ba- ba- bamwe basanzwe babeshya reka tuvemo dusubiye inyuma tugiye aho twari twibereye noneho mutekereze kabiri murebe ko eh, mwatwemerera tukajya ku meza y'ibiganiro nta gahunda bafite n'uyu munsi wa none bari muri bunagana ariko baravuze bati mureke bijye ku meza y'ibiganiro hanyuma eh, bunagana isubire mu maboko y'ingabo za leta ntacyo bitubwiye icy'ingenzi ni uko tujya mu maboko- mu- mu biganiro hanyuma eh, amahoro akaboneka uburenganzira bwa bene wacu bw'abakongomani bose bukaboneka nta gahunda rero yo kugabanya kongo nta ga- nta na gatoya nta n'aka k'umuti kubera ko eh, niyo bafashe uturere runaka baravuga bati turagiye ariko mutwemerere tuje ku meza y'ibiganiro Eh.
nta gahunda rero dufite yo kugabanyamo kongo murakoze cyane murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe n'uwundi bunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika emmanuel sekiyoba Eh, mwiriwe neza murakomeye ngaho
turaho turaho ni mu gitondo ubundi twitegure kuva ku kazi ni byiza cyane rwose mutwibutsa aho muri gisagara
aha ntuye muri mu mujyi wa los angeles los angeles muri muri california ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi kumwe n'abashingantahe babiri emile muhizi na wirinshuti twavuze ku bibazo bitandukanye birimo ibibazo by'abafasoni babandanya guhohoterwa mu buseruko bwa kongo tukaba turi tuvuga n'ubu ku kibazo cy'umurwi m23 ikibazo icyiyumviro mu kanya gatoya cyane rwose umwanya uragiye
Eh, numvise mbafatiye agatirebo ntaho numvishije ikiganiro cyose ariko hari umusore wavuze ibintu byiza cyane kuko M23 eh, icya mbere eh, u- u- ugo mutwe ni umutwe gu- gutewe n'u Rwanda ntabwo ari- ntabwo ari kubenshi kandi rero hari umusore umwe uvuze ibintu byiza byiza cyane avuga ngo ese u Rwanda ruzaza muri Kongo rugira ngo gufasha abatutsi kubera iki bareka abatutsi baba muri Kongo bakifataho bakirwaniraho kari abanyakongo nk'abandi ni ni iki koko cyo M23 ishaka muri Kongo njyewe narabivuze mu gihe gishize ni u rwanda nawe kureba abapfasoni bacu ni ni ibibazo bikomeye ni agahinda n'ubu ngubu ahubwo ni ukugira ko nta mugenga uraga amasaga mvuga bumaze gushira hari umugore ubu uvuye kwicwa n'izi ntambara zamaze gukugwamo atazi icyo icyo bashakamo naho bireba eventi bakuri bunagara iwacu aho birukanye ababyeyi bacu bakaba bari mu buhungiro bene mama bene dada bashiki bacu ni ibintu biteye isoni u rwanda ruri kubihakana ruri kubihakana ruri kubihakana ruzabihakana si mbere byari mwaka byaramo mwaka byaramo k'abasirikare bafashwe ibyorezo bikaba byarafashwe ninde uzavuga ngo u rwanda nto rwateye kongo uretse perezida w'u rwanda we wemera ko nta soni agira ntazabyemera na rimwe ariko hari ibimenyetso byinshi ubu niba dushaka kugira ngo dutere imbere tuzane amahoro iwacu tujye tubicara tuvuga n'ukuri uwo musore tumvise izina rye kubera ko ushyira emmanuel sekiyoba amakuru y'uko hari abanyapolitike cyangwa bari inyuma y'ibyo n'amakuru twavuze ko munsi ubanza gutohoza mukerekana ibimenyetso ibyo ari byo ariko murakoze cyane rwose ku byiyumviro mushikirije nagomba mu gusozera mu kanya gatoya cyane rwose n'ijambo abatumire wiri inshuti na emile muhizi bagira icyo bavuze cyane cyane ku kibazo cyakumye kigaruka abanyamurenge abanyekongo m23 abafurera abanyekongo muri izo ngorane zose mushira ntahe muhizi ntibakwiye kumva ko ari abanyekongo bakagwanya inyungu zabo kurushaho bo kwitandukanya mu moko abahutu abatutsi abarega ibyo ntibyofasha abanyekongo kugira ubumwe mu kanya gato
uwo ni wo mutego twaguyemo nk'abatutsi kumva badushukisha ko turi abatutsi ko tugomba kujya muri uwo murongo bakatugira ikiraro cyo kugera ku nyungu zabo icyo ngicyo mu by'ukuri kugeza uyu munsi wanone njyewe nicyo cyampagurukije nimba banavuga ko hari icyo njyewe mfa n'u rwanda sinemera ko u rwanda rudukoresha ngo rutugire ikiraro cy'ibyo rushaka kugeraho ni rugende rufate inyungu zarwo rufate gahunda zarwo rukore ibyo rukora naho ibyo kuvuga ko nk'abatutsi turengana mu by'ukuri turarengana kandi hari abaturenganya bo mu moko atandukanye ariko abo baturenganya bose ntabwo bajya inama yo kuturenganya kandi nta nubwo leta ku mugaragaro ihita ivuga ko tutari abanyekongo mu burenganzira turi abanyekongo uretse ko igihe kimwe na kimwe uburenganzira cyangwa uburenganzira tubwivutsa twebwe twenyine ubwacu ari uko twihoma hehe ku rwanda ibyo wari uvuze umunyamakuru uvuga ngo nta bimenyetso dufite yuko u rwanda rwo rwateguye rero itabara mfite hano raporo ifite nimero esi akarongo demiri seze akarongo mirongo ine na gatandatu nuko ntabashe kureba itariki yayo neza yandikiwe perezida wa konsiyo de sekirite mbirebye hano nuko nihuta nahita mbona n'itariki yandikiweho noneho hakubwira ko iyo ngiyo iyo raporo yemeza neza neza ko iriya mitwe ya redi tabara na forebu ziri hariya zaciye mu rwanda n'iyi emu venturuwa nayo niko kandi noneho uyu mugenzi wanjye witwa wiri natubwire ko ni iki gifungiye nkunda hariya nimba nkunda ndabona akanya kagiye reka reka duhe ijambo n'umushenahe ewe inshuti nawe nyine agira icyo avuga ko byashyikirijwe n'umwe mu baduteye akamo avuga ati abanyekongo ntibakwiye kumva bo bose ko ari abanyekongo bagashyira ku ruhande ibibatandukanya maze bakagwanira umugambi umwe duga ku ijambo mu kanya gato wiri inshuti uraba isaha akanya kariho karagenda urakoze bwana fred reka mbwire umuvandimwe ko ni byiza yuko amoko yose ari muri congo akorera hamwe akagirana ubumwe nubwo batakundana ariko bakagirana amahoro ntihagire ubwoko bwibasira ubundi ariko ibyo byashoboka gusa ari uko leta y'igihugu cyacu cya repubulika iharanira demokarasi ya congo aricyo kibigizemo uruhari kitarabigiramo uruhari kikireka urwango rukidegembya abaturage bakica abandi ubwoko bukibasira ubundi ndagira ngo mbabwire yuko umutekano tuzaboneka muri kariya karere hanyuma mbwira muhire emile muhizi mubwira nti ntabwo ari we mpuguke dufite ku isi nta nubwo mu mpuguke dufite ku isi ku rutonde rwazo ntabwo abonekaho ariko impuguke za un ndabona kari kagiye mushiya ntahe wiri inshuti mushiya ntahe emile muhizi ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye mu kuvuga ku bibazo by'abafasoni bahohoterwa muri congo mukavuga kandi no kuri icyo kibazo ikibazo umurwi M23 ndabashimiye cyane rwose murambararia ndashimiye kandi n'abanywanyi bose badukurikiranye ku iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese